radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kanagezwaho nanjye venuste nshimiyimana tariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi u rwanda rwizihije umunsi witwa uwo kwibohora ni umunsi abarwanyi ba fpr inkotanyi binjiye mu mujyi wa kigali umurwa mukuru w'u rwanda nyuma y'imyaka hafi ine zari zimaze zirwana urugamba rw'inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ku mupaka wa kagitumba aho abarwanyi ba mbere ba fpr inkotanyi abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya uganda ari naho binjiriye baturutse imirwano ya mbere hagati y'abo barwanyi n'ingabo z'u rwanda z'icyo gihe yatangiriye mu gace k'umutara muri make kuva tariki ya mbere z'ukwa cumi mirongo cyenda kugera tariki ya kane z'ukwa karindwi mirongo cyenda na kane fpr yigarurira umurwa mukuru w'u rwanda abaturage b'ako gace k'umutara bari bamaze imyaka hafi ine mu ntambara n'ubuhunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kane umujandarume wari mu birindiro by'ahitwa mu ndatemwa muri komine murambi yakijije umuryango warimo ababyeyi batatu n'abana babo byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza musaza w'abo babyeyi yarokoye ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa ali yusufu mugenzi arashaka uwo mugiraneza ngo azamwiture si kenshi dukorera ubuvugizi abanyamakuru nkatwe kuko Ali Yusufu mugenzi n'umunyamakuru wazobereye mu mwuga kandi wabereye benshi intangarugero mwari musanzwe mumumenyereye kuri radiyo BBC gahuza miryango turamushimira ku bunararibonye yagaragaje ubutwari n'ubwitange yakoranye none turamwakiriye ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane venuste none mbwira niki kikuzanye muri kino kiganiro ni ugushakisha nk'uko numvise abandi bashakisha nanjye byabaye ngombwa ko nari mfite ikintu umuntu ku mutima ntekereza cyane numva ko nashakisha ntazi aho aherereye niba ari muzima niba yarapfuye ariko byashimisha menya amakuru ye uwo muntu ushakisha ninde ku buryo bikuzanye hano mu kiganiro agasoro kaburaga venuste ntabwo muzi izina icyo nzi ni uko yari umujandarume igihe cya jenoside muri mirongo icyenda na kane impamvu mushakisha ni uko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu ndatemwa ngewe njya kuzi londire bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare bake abajandarume bake ahitwa mu ndatemwa uwo bari bayobowe na suriyetina niyo yari garade ye yari akiri umusore hanyuma ageze hariya mu ndatemwa ashakisha iwacu impamvu yahashakishije yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu giswahire mugani mu mugani nanditse hakaba harimo ndatemwa wahageze rero ajya gushakisha arahabona gutyo aba inshuti y'abashiki banjye hanyuma jenoside itangiye bashiki banjye batatu n'abana babo baza kumenya ko babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica bagombaga gupfa ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa kane uwo mukozi wo mu rugo rero araza arababwira ati ngewe twarabanye neza ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica uwo mukozi yari yarabaye interahamwe yishe n'abandi bantu hariya mu ndatemwa ni uko bashiki banjye bashakisha uko bava mu ndatemwa birabananira ku itariki ya cumi babona imodoka ivuye ahitwa imuhura interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya ku itariki ya cumi na rimwe nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo mu ndatemwa mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo bababwira ko ntacyo bahunga basigaremo babakuyemo rero nibwo mushiki wanjye ubu yitabye imana witwa shani aragenda abwira uwo mujandarume aramubwira ati wabaye inshuti wabaye umuvandimwe dutabare kuko baratwica rwose uyu munsi ni umunsi wacu wo gupfa tutava hano baratwica uwo musore rero aragenda ahangana n'interahamwe zari zihagaze zivuga ko zidashaka ko bahava byabaye ngombwa ko arasa mu kirere interahamwe zirikanga zikanze rero aravuga ati ndabarasa nuko bashiki banjye batatu n'abana babo bashoboye kujya muri izo modoka ebyiri zerekeza i rwamagana n'i kigali kwa ba nyirazo zirabatwara uwo mujandarume arabaherekeza abageza i kayonza i kayonza rero arababwira ati ahangaha niho yewe ndangiriza kubera ko komini murambe niho irangirira abasigaho ati ahandi ni mwerwarize urumva ibintu yabakoreye byagiye ku mutima cyane venusi cyane ariko nkamutekereza uwo muntu ukuntu hasa izina rye ini ineza kuri bashiki banjye kugira ngo baticwa n'imihoro hariya mu ndatemwa icyo nakubwiye ni uko ntabwo bari abatutsi nta nubwo bari abanyapolitiki baziraga ngo ngewe kuko ari bashiki banjye nitwaga inyenzi nshakishwa ariko kuri urwo rero n'abashiki banjye niyo mpamvu nicyo bari bagiye kuzira urumva rero uwo mugabo na n'ubu sitamubona niba ariho niba atakiriho niba hari abasirikare bari kumwe abajandarume bari kumwe hariya mu ndatemwa wenda baramuzi banyibwira nawe niba anyumva yanyibwira rwose venusi byanshimisha mumenye sivuga ngo nakora iki nakora kiriya ariko ndumva afite amatsiko yo kumenya uwo mugabo ufite amatsiko yo kumumenya urashaka kumubona kugira ngo umushimire urebe isura y'umugiraneza niko ushaka kuvuga
urabyumva ibyo byose mumaze kuvuga urumva ukuntu umutima w'uwo mugabo ukuntu yatabaye bashikange narabakundaga bashiki banjye ntacyo baziraga ntabwo bari muri politiki yarabatabaye yakoze icyo ashoboye nubwo baje gupfa imbere babiri ariko yakoze icyo ashoboye nkaba rero nifuza cyane cyane rwose ko ngize amahirwe akaba akiriho tukamenya nanjye byanshimisha ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho niyo yaba atakiriho akaba yarashibutse ukazabona uwamukomotseho ineza ngo ntihera ariko se ari yusufu mugenzi dusubire inyuma gato mushiki wawe shane ni nyakwigendera shane ntakiriho ariko ntabwo yigeze nawe aguha akanunu k'izina bamwitaga iryo uwo muntu wari warabaye inshuti yabo nta zina rye bigeze bamenya venusi inkuru sinkunda kwivuga kubera ko irababaje ndabyumva irababaje kuko shani yapfuye apfa nabi apfa tutavuganye komera ubwo amakuru ugewe n'ayahawe na mushiki wanjye umwe wa nyuma niyo wari bucura iwacu witwa zura niwe wabimbwiye ntabwo rero navuganye na shani hari n'undi witwaga bebi nawe ntabwo twavuganye uwo twavuganye ni zura niba amubwiye ayo makuru ariko nawe zura nawe ntamuzi azi gusa ko yavuganye na shani ndasaba cyane nk'uko abivuze mu kanya kugira ngo umuntu wese wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya waba uzi peloto y'abasirikare bari mu ndatemwa muri mirongo icyenda na kane wamenya umusirikare wagiye gutabara bashiki b'umunyamakuru ari yusufu mugenzi nyaboneka mudufashe tumenye uwo mugiraneza uwo munyarwanda wagaragaje yuko ari indashyikirwa ari yusufu mugenzi aramushaka kugira ngo amushimire none ari yusufu mugenzi hashize imyaka mirongo itatu ibyo bintu bibaye ni ibintu umaranye igihe kirekire ku mutima kugira ngo uyu munsi uvuge uti ngiye kubishyira hanze ni inkuru ntakunda kuvuga kubera ko imbabazi ariko ngiye kubishyira hanze njye mu kiganiro agasoro kaburaga ntabaze ntanga impuruza nshaka uwo mugiraneza ni iki cyakujemo kugira ngo uyu munsi uvuge uti ndaje tuganire
mbese urabona ukuntu ibintu byari bimeze muri mirongo icyenda na kane kubona umuntu nk'uwo wakoreraga ingabo z'igihugu agafata imbunda akajya gutabara umuntu witwa icyitso cy'umwanzi urumva uburemere bw'icyo kintu ni bake bashoboraga kubikora urumva rero kubera ubwo butwari bwe n'ubwo ubuntu cyangwa ubumuntu bwe afite nicyo kintu cyagiye kindi ku mutima kugeza ubu ngubu bajya ariko nubwo bagiye rero byashimisha rwose mubonye nkamushimira cyangwa ikindi nakora ntekereza ntashobora kuvuga aha kuri radiyo rwose nicyo gishishikajwe ntushobore kumenya ari yusufu mugenzi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nongere mbisubiremo turifuza kumenya umusirikare wari umujandarume wari ukiri muto mu basirikare bashobora kuba barinjiye muri za mirongo cyenda na kabiri wari mu ndatimwa mirongo cyenda na kane watabaye umuryango wa yusufu mugenzi agakiza bashiki be batatu akabaherekeza akabageza i kayonza niba uri umwe muri abo basirikare niba uri mugenzi w'uwo musirikare waramubonye ukaba uzawaherereye ukaba uzamukomokaho nyaboneka gana ikiganiro agasaro kaburaga utubwire ari yusufu mugenzi mu ndatemwa ni iwanyu ni ku ivuko birumvikana urahavuga ukagira ikiniga cyinshi kubera inkuru zahabaye kubera amateka yaho ariko ubu ngubu uje mu kiganiro agasaro kaburaga ukaba wongeye kongera kuhavuga mbwira iyo uvuze mu ndatemwa ni iki wumva kikuje ku mutima
iwanyu ni iwanyu maze imyaka mirongo itatu ndi hano mu bwongereza mfite ubwenegihugu bw'iki gihugu ariko ibyo ari byo byose ntabwo nshobora kwibagirwa ku ivuko iwacu ndahabona iteka ndahatekereza simpagera ariko mu bitekerezo byanjye ndahafite n'abantu banzi bose bazi iwacu kwa muzehe yusufu mugenzi barahazi arazi ni umusaza wari uzwi cyane yari afite resitora hariya batarahindura umuhanda ahitwa kuri bisimilahi abantu bose barahazi ubwo rero ndatemwa navuga iki niyo mpamvu nayanditse no mu gitabo cyanjye abasoma igiswahili ndatemwa hari umugani naciye nanditse uvuga ibya ndatemwa ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ari isufu mugenzi nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane venuste
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu umuryango w'abarundi bari barahungiye muri kongo mu nkambi ya ruvunge muri zayire baburaniye ahitwa shabunda n'itunga clemence batazira made ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha abavandimwe be n'itunga clemence atuye mu ntara ya muyinga ku mini muyinga umutumba wa karemera gacimbiri ka gasenyi gitumye nza mu kiganiro ndiko ndashakisha abantu twaburanye nabo kubera twarashakishije turababura gushika n'uwo munsi nta ndanzi turaronka abo bantu mwashakishije ni bande
umwe yitwa nizeyimana gorodiye bamutazira jean claude gatoto abakongomani turi mu ca kongo zayire niho twabashije kuburanira uwundi yitwa ndayizeye gororiyoza ni mwene wacu n'uwundi mwana w'umubanyi yitwa saguye pelajiya bataziye nyira
mwatandukanye mugeze hehe muri kongo aho twatandukaniye n'ahitwa ku ruzi gacungu uri kuraza ahitwa conga ubwo hari mu wuhe mwaka igihumbi kimwe n'amajana icenda icenda na gatandatu wowe uri umurundi kazi jewe ndi umurundi nawe ubone n'abarundi nyene none icyo gihe ko hasinywaga inkambi z'abanyarwanda mwebwe abarundi mwari muhuriye he nazo twari mu nkambi yitwa ruvunge In- intambara e, muri buvira muri kongo nyene yitwa zayire hanyuma rero intambara iteye twaragendanye turi kumwe mugabo twagiye kuburanira ahantu hitwa shabunda umwe eh, niko byagenze none hari musaza wawe hari umwana w'umuturanyi abo bose eh, ah, nta babyeyi bagifite barababuze ababyeyi bariho Mam- mama tubyara ariho bita baranyitondeye modesi banyitungiye modesita papa yatubyara yitwa ntirampeba juvenali uwo wundi mwene wacu avuka kuri mama wacu nyina nyina wiwe yitwa korotirida habonimana ise wiwe nawe yitwa binenwa aloyizi uwo wundi mubanyi ni umubanyi nyene gusa sinda abiwabo sindabibuka Mm.
none imyaka bari bafite abo bana bose urangisha urayibuka mwatandukaniye ishabunda nk'uko bivuga ariko se bari bageze mu kigero cy'ihe myaka bari bafite imyaka ingahe musaza wanje yari afise imyaka cumi n'indwi uwo wundi nawe ndayizegorora iyoza yari nko mu myaka nawe cumi n'indwi cumi n'indwi gutyo uwo wundi nawe bari mu rugero rumwe ubirabye hanyuma mujya gutandukana ni ukubera ko mwagenze muri muri ayo mayira y'inzitane mukaza kuburana hari ikintu cyabaye kugira ngo usange utakibabona hafi yawe ni ryari wamenya ko mutakiri kumwe ko bagucitse
twatandukanijwe n'intambara Mm, yabaye ahantu twari turi eh, ya kabira niyo yadutandukanije mm, ahantu twari tugeze nyene duca turatandukanye umwe yirutse ukwiwe uwundi yiruka ukwiwe ahubwo umuntu umuntu umuntu yatubariye inkuru niwe yatubwiye yuko yamubonye aho gacungu yarambutse uruzi rwa gacungu aja conga niko yatubariye urumva rero niyo makuru twabashije kumenya ntitwasubiye kume- kumenya uwo twobaza tumenye uko byifashe ayo makuru mwayabonye ryari yayabahaye ryari icenda n'indwi niho twamenye ayo makuru none niyitunga hashize imyaka makumyabiri n'irindwi ayo makuru uyafite Eh, ni buni nyuma y'iyo Ego.
myaka yose nibwo uvuze uti reka njye ku ijwi rya amerika njye kureba ko nabona bene wacu ego cane rwose byaranshimishije kuba naramenye izo nomero ca ndavuga ati nanjye byonezera nshishije ku ijwi rya amerika nkaraba ko bogira ico ba- bomfasha kugira ngo nda- numve ko bapfuye canke ko boba bakiriho buri munsi urabatekereza buri munsi wumva hari aho bari baza bakagusanga cyangwa ukagenda ukabasanga buri munsi ubahoza ku mutima ego cane rwose ndabiyumvira rwose rwose wumva bakiriho aya ntabyo nomenya atari imana yonyine yabazigamye yonyine niko novuga yabazigamye nyine nk'uko yatuzigamye natwe byonezera kweri ego byonezera yabazigamye nk'uko natwe yatuzigamye none niba bakumva muri kano kanya aho bari hose bakaba bakiriho bakaba bakumva muri kino kiganiro ubafitiye ubutumwa bw'umuryango babwira amakuru ko mwageze mu burundi hameze hate abantu bakiriho aho ngaho ni bande mbese baha amakuru ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira
jewe ico nasaba namba bakiriho nagomba ndababwire yuko abo tuvukana bose turi kumwe atari bo babuze nkababwira yuko mu muryango bimeze neza turashima kandi nkababwira yuko nk'uwo musaza wanje wenyene na wene nkamubwira yuko tutagiye ku mavuko twaciye tuja ahantu mu yinga kubera bivanye n'uko yohava azoturondera ku mavuko aho twavuka mu kayanza ubu siho turi butaganzwa komine butaganzwa nyene aha siho turi twaciye twunguriza muri komine muyinga muri komine kandi muyinga intuze karitiye gasenyi ari wo mutumba karemera akaba akiriho azotubaze azobaririkirize kugira ngo natwe tuze tumuhe indanzi nico nifuje kandi imana imuzigama aho ari hose namba akiriho urakoze cyane kuba ushuhuje uwo musaza wawe ukamuha amakuru yego yo mu rugo ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga n'itunga clemence Mm.
ngaho ukomere nkwifurije amahoro y'imana asante murakoze mugire umugisha urakoze cyane asante
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona tukiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu umusore n'inkumi bari barahungiye mu nkambi ya mugunga muri zayire igihe inkambi zasenywaga baratatana ariko baburaniye ahitwa sake nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani munyanziza cyprien aramushaka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu w'amahoro ni ukuvuga ngo nk'uko nari nabibandikiye hari umuvandimwe w'inshuti yanjye magara twaburanye tuburana muri mirongo cyenda na gatandatu turi mu cyahoze cyitwa zayire tuburana tugeze aho bita mu isake duturutse mu nkambi ya mugunga kuko ubwo hahise habaho akavuyo ko k'intambara bamwe barakomeza abandi turagaruka ntabwo rero nzi niba yaragarutse niba yarakomeje sinzi niba ariho sinzi niba atakiriho ni ubwo buryo nabandikiyemo ngo menye byibuze amakuru ye menye niba yaba akiriho yaba aherereye he nawe yamenye tu- mbega amenye amakuru ye nawe amenye ayanjye niba ngombwa tube twanahura nyine buri wese abonane na mugenzi we mumaze imyaka makumyabiri n'umunani mutandukanye cyane rwose muri mirongo icyenda na gatandatu mu ntambara iriya ya ya ya kabira a- a- akuraho mubutu wari ufite imyaka ingahe wowe munyanziza
nari mfite imyaka cumi- hafi cumi n'umunani uwo mucuti wawe ushakisha yitwa nde yitwa niyigena winifrid mary Eh, mwari amacuti mukiri abasore iyi cyane rwose Eh, hanyuma intambara ikubise murahungana cyangwa se yaciye ukwe nawe uca ukwawe oya twaramanutse tugera ipfiyo za saa cyenda n'ubundi tugomba kuba turi kumwe aho n'ababyeyi be bari aho n'umuryango biza kuba ngombwa ko byongera bidukura aho naho bamwe baca aha abandi baca aha tuburana gutyo umuryango we urawibuka ababyeyi be urabazi amazina yabo ababyeyi be musaza bamwitaga niba ari hesironi yari umupasiteri wa eglise batiste Mhm.
mama we ntabwo nari nzi amazina ye gusa nzi ko yari afite na basaza be bitwa ba pita afite na na murumuna we witwaga nonse cyangwa nonse yatangira ngo ubwo urebye eh, muri famiye ni abo ngabo mbashije kuba nibuka bose bari bakuzi Oya, ah, uwo twari tuziranye ni we ariko bo baratubonaga nyine kuko kenshi twabaga turi kumwe kandi twari tunaturanye mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu rwanda Njyewe nari ntu- n'ubundi nagiye nturutse i kigali ariko bo n'ubundi barabi gisenyi mu murenge hari aho bita kukabatwa Eh, ngira ngo ubwo hari hari muri segiteri mudende ariko se hari uburyo bundi wigeze ukoresha ushakisha uvuga uti uwampa nkamenya aho aherereye hari abo twagendaga duhura kuko nkunda kugenda nka za rubavu ukabona uhuye n'abantu runaka muziranye n'ubundi muri ibyo bihe mwari muturanye mwegeranye ukababaza se amakuru ya runaka ariko nkumva nta muntu n'umwe ura- umpa amakuru yuzuye y- y- ya- ye kabisa nkumva ntayo ntayo mbona ku bwanjye mba numva mvuga ngo menye ngo arahagana he n- n- namurebe tunaganire tu- burya abantu baba bibukana ku bintu byinshi rwose ariko byibuze biba byiza iyo mu- mugumanye muka- mukajya mukunda guhura n'ubundi mukaganira cyangwa se mukagira ibyo mu- mufatikanya ibyo mufatanya kuko burya mu buzima abantu barafashanya ushobora guhura wenda buri wese yarahinduye i- i- irangamimerere cyangwa n'undi yararihinduye ariko ibyo ntibitanya abantu bituma ha- hatari ibyo bafashanya mu buzima buriya mu buzima abantu bafashanya byinshi none niba warahinduye irangamimerere yawe us- usanze yarahinduye mwahuriza he Eh, Mm.
urumva mwakomeza urwo rugwiro nk'urwo mwari mufitanye mbere urumva rwakomeza
ibyo twakomeza ni ukuba abavandimwe ni ukuba umuntu yagira ibyiza agatumira mugenzi we bagafatikanya ibyago nabyo byaba abantu bagafatikanya nk'uko bisanzwe mu muco wa kinyarwanda ko abantu inshuti mufatikanya mu bibi no mu byiza ariko mukabana hafi rwose irangamimerere yawe yarahindutse kugeza ubu cyangwa iracyari yayindi
oya yarahindutse ubu se iyo uganira n'umutwarekazi wawe umubwira yuko hari abantu wagizeho ubucuti bakunyuze na n'ubu ucibuka uti aba bantu mbaragiza imana ndabibuka kandi ndabakunda urabimubwira arabizi
iyo arabizi arabizi cyane hari n'ifoto hari n'ifoto nagiraga y'uwo muvandimwe ari kumwe na papa uretse ko nyuma naje kuyoberwa uko yacitse yangiritse ariko narayimwerekaga nkamuha n'ubuhamya bwayo kuko hari amateka buryo uba utahisha umuntu cyane cyane ayo waraciyemo
none rero ngiki cya gihe cyiza cy'ubuntu niba uyu muvandimwe iyi nshuti yawe ushakisha niba winifurida akiriho nigena mary akaba akiriho akaba akumva niki ushaka kumubwira niyo baruwa y'urukundo yandike mu munota umwe mubwire
icyo ashaka kumubwira cyo ni ukuri niba hari bibaye byiza na nimero yanjye cyangwa aderesi ze yazima cyangwa agafata izanjye tukajya tuganira tukunganirana mu bitekerezo tukaganira rwose ni ukuri kuko ntabwo twabanye nabi nta nubwo twahemukiranye nubwo wenda ibyo twateguraga bitakunze kubera ibihe ariko ni ukuri ngewe numva icyambera cyiza ari uko rwose namenya aho aherereye nkamusura akansura tugasurana imiryango ikaguma igafatikanya ubuzima
yego cyprien munyanziza urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umushuti wawe mwatandukaniye muri kongo hashize imyaka makumyabiri n'umunani ni mary winifred niyigena ngaho rero komera nkwifurije amahoro y'imana
murakoze murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu mwaka bibiri na cumi umurundi witwa ndinduruvugo silivestre yari mu rwanda akundana n'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi witwa mutuyimana julienne aramusaba aramukwa nyuma yaje gusubira i burundi yagiye gutegura aho umuryango uzaba kuko bari bamaze kubyara umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka cumi n'ine ntaragaruka mutuyimana julienne aramushaka atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa niboye akagari ka nyakabanda umudugudu w'amarebe ni umuntu twabyaranye ngira ngo wenda ndeko mwazamu wenda nimba mfite iki kiganiro wenda nkazumva aho aherereye uwo muntu mwabyaranye ninde mwabyaranye ryari yitwa ndindiruvugo silivesitire yari yaravuye i burundi tubana tuza kugenda mbwiye ko agiye gushaka aho tuzakorera sinongeye kumenya iherezo mwabanaga hehe twabanaga mu karere ka kicukiro umujyi wa kabuga ubwo hari mu wuhe mwaka mutandukana hari mu mwaka wa bibiri na cumi yagiye utwite cyangwa se mwari mwararangije kubyarana narabyaye umwana afite amezi abiri n'igice asiga umwana mu rugo aragenda ntiyagaruka yagiye ambwira ngo agiye gushaka aho tuzakorera ahitwa imusenyi imusenyi ngo nawe yari agiye gushaka tuzaba musenyi musenyi ni mu yihe ntara yambwiraga ko avuka muri provinsi ya ngozi komine tangara umusozi wa gitwa hanyuma kuva yagenda muri mwaka wa bibiri na cumi ntiyongeye gusubiza amaso inyuma kuva bibiri na cumi nta na telefone ye nongeye kubona ibaho nta n'ubwo nongeye kumenya iherezo rye nawe ntabwo wigeze umushakisha nta murundi wundi wari uzi ngo umubwire uti mbese umugabo wanjye mwamumenya ntabwo wigeze umushakisha ntawe kuko nta bene wabo narenze umuhungu wawe iyo akubajije amakuru ya papa we umubwira iki mbura icyo umubwira mbura icyo umubwira hanyuma se wowe wumva umushaka umukunze wumva umushaka kugira ngo ubone papa w'umwana wawe kuza kumushaka uramushakira amahoro ndagira ngo umwana amenye papa we cyangwa niba yaba ata- akina atanariho nkamenya n'umuriro wiwe umwana wumva abishaka ashaka kumenya aho akomoka ashaka kumenya amakuru ya papa we Eh, nanjye ndabishaka cyane nta kindi wenda amushakaho ni uku- nimba yaba ariho yaba atariho nkamenya n'umuryango we yego irangamimerere yawe yarahindutse hagati aho ngaho cyangwa se iracyameze uko yari imeze?
irangamimerere ntabwo yahindutse no mu rugo no mu rugo yarankuye harahari Mm.
iyo rero ansabye yaranakoye mu rugo harahari ababyeyi ntabara ariko mu rugo harahari yaragusabye arakwa asiga kubyariye umwana aragenda Mm.
byagaruka Eh, none niba ndinda uruvugo silvestre akumva muri kano kanya nyuma eh, y'imyaka cumi n'ine mutandukanye ni iki wumva ushaka kumubwira gikomeye ko yaza umwana akamumenya nimba abaye akiriho n'umu- n'umuntu wese waba umwu- umwumva wumvira wenda amuzi akaza bakaza agakoresha uko bashoboye umwana wenda akamenya umuryango n'abo mu muryango we babaye bumva iki kiganiro wenda bamuzi nta kindi mbashakaho nta bufasha mbashakaho bundi ni ukugira ngo umwana bamenye urakoze cyane mutuyimana julienne rero ngaho wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ibahe umugisha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu umurundi witwa barakamfitiye claudiyani yakoraga mu bitaro by'i gakoma mu cyahoze ari komini muyaga muri perefegitura ya butare yasubiye i burundi asiga umwana w'umuhungu wari ufite imyaka itanu ntiyagarutse umuhungu we uw'amahoro donatien ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka huye umurenge wa rusatira akagari ka kiruhura umudugudu wa rugarama Jyewe navutse mu mu- mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani nderanwa na mama mu myaka mbere ya- ya jenoside nari jenoside yabaye ifite imyaka iri- itanu ndangije rero ubwo maze kumenya ubwenge nibwo nyine ubwo nabonaga ndi kumwe na mama sinagira amahirwe yo kubona papa mama aza kumfasha ndiga ngeze mu mwaka wa gatanu segonderi mama arapfa ngeze mu mwaka wa gatanu segonderi mama arapfa ariko mu gupfa kwe ah, bo- tukaba tutaragize ikiganiro kirekire kuko urumva twarabanaga gutyo ariko tu- tukabana ah, kwa sogokuru ntabwo nigeze ngira umugisha wo kumubaza amakuru yose yose ariko kambwira amazina ya papa izina rya papa ni barakamfitiye korodiye yego ariko noneho mama, ariko noneho ma- aho yakoreraga ku bitaro by'igakoma mu murenge wa mamba barihimbagamo baragoro noneho rero mama we agiye kumbwira ambwira iryo rya baragoro mpita niyandikira barago, baragoro nanjye ariko ubundi nyirizina ni barakamfitiye koro- korodiye yego ye ndangije rero ubwo jyewe naje kugira ikibazo ubwo mama amaze gupfa nibwo natangiye kugenda nyine mbaririza amakuru mbo bya papa hariya ku ku murenge wa mamba ku isantere nyine niho abantu benshi bari bamuzi ndangije segonderi nahise mbona akazi ko kwigisha mu- muri segonderi yari iri hariya ku isantere imamba ngiye kumva numva umugabo umwe ni umusaza bo ya- ni mukuru arampamagara arambwira ati, papa wawe aba hehe mbwira nti rero ni ntawe nzi naramwegereye ndamubaza mubaza amakuru yose ambwira rero amakuru ya papa niho ubwo natangiriye kumenyera amakuru ya papa uwo musaza muvugana yakubwiye ko papa wawe akomoka he ko ari muntu ki Ye- yambwiye ko papa wanjye yaje aturutse i burundi muri za mirongo indi- muri za mirongo inani na ka- na kane ye aza akomoka i burundi aza akora ku bitaro by'i gakoma ibitaro bya gakoma noneho ubwo rero ubwo uko yaje guhura na mama we urumva ntibyari ngombwa cyane noneho akaba yaraje aje mu rwanda mu kazi muri mirongo cyenda na gatatu niho yaje kuhava ariko ahava ubwo urumva ya- yambyaranye na mama ntibabana batamaze kubana rero muri mirongo cyenda na gatatu byageze we yaramaze gushaka undi mugore wa kabiri ariko w'umunyarwandakazi biza kurangira mu- iki- icyo gihe cy'icyenda gatatu i burundi niho haje ah, perezida ndadaye nibwo yafashe igihugu mu makuru uwo musaza yampaye yahise ambwira ngo we yahise asezera akazi avuga ngo mwene wabo yabaye umuyobozi iti nta mpamvu yo kuguma mu rwanda agenda ajyanye n'uwo mugore wa kabiri yari yaramaze gushaka bajya i burundi gutyo no muri icyenda gatatu amakuru aragenda abaho ntitwongera kumenya ngo ariho cyangwa ntariho ye umusaza rero aza kumbwira ati rero ngewe icyo nzi ni imiryango y'iwabo nazagenda nkayikwereka ubwo yambwiragamo abo kwa bandadaye bose akabambwira ariko nkumva ngize ikibazo ukuntu nahaguruka nkajya i burundi ngiye gushaka umuryango ntigeze mbona yakubwiraga ko abo bo kwa ndadaye ari ab'umuryango we cyangwa se ko baziranye ye uko yambwiye yambwiye ko ndadaye we ubwe yari se wabo na data ye niyo makuru yampaye yama- yambwiye ko dadaye yari se wabo ambwira ko ndadaye nawe yanize hano mu rwanda muri kaminuza y'u Butare Mhm.
anigisha hari isave muri segonderi ayo makuru niyo yampaye wumvaga ari umuntu ubazi neza Ye nu- ya- yarabazi neza kubera ko urumva papa nyine we aho yakoreye ku bitaro by'i gakoma yaramaze kumenywa n'abantu benshi cyane ye ubwo icyo gihe ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi none se kuva muri bibiri na cumi hari ayandi makuru wagiye ikusanya ushakisha umaze kugira akanunu k'aho papa wawe ashobora kuba akomoka Ah, hari andi makuru washakishije wamenye andi makuru naje kuyabona rero mu mu mwaka ushize mu kwezi kwa cumi wa bibiri na makumyabiri na gatatu niho nanjye nongeye kumenya amakuru anayahe mbwira ye ni ukuvuga ngo muri uriya mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu jyewe nagiye kumva numva umuntu ara- arampamagaye w'umumama ampamagaye arambwira nti se waba uzi ko uri uwo mu muryango niyo ya none se waba uzi ko so ariho ni ntabyo nzi ni so ariho ni na mushiki wawe ariho ndamubaza nti se urinde arambwira nti ngiye mvukana na n'umugore papa wawe yajyanye bajya i burundi Mhm, uri kumva yego ndangije ndamubwira nti yo rero njye ntabwo nari nkuzi ariko bibaye byiza wampa amakuru yuzuye arambwira ati njye nitwa Virginia ndi muri kigali Mhm,
ndi mukuru wa mukasa ubwo ni mukuru wa mukadata mhm, ni wowe ntunzi ariko twe turakuzi nk'umuryango wose mm.
umukuru wo uwo wampamagara arambwira ati mukuru wanjye uri impamba twari tuzi ko yaguhaye amakuru ndangije ndamubwira ati nta makuru yigezamo ndamubwira nti noneho wakora iki kugira ngo mpuze nawe arambwira ati twe twamenye amakuru muri bibiri na cumi na kabiri nubwo twari tuzi yuko mukuru wacu yaguhaye amakuru kuko mwajyaga muvugana mubwira ko rero nta makuru yampaye ndangije rero nibwo namubwiye ati basi se wampuza nawe gute ryaje kurangira nawe bo naketse ko ubwo yahise avugana n'uwo mukuru we wundi uri impamba birangira kuri ubu ngubu ntashobora kumuhamagara ngo anyitabe ariko anyoherereza amafoto y'uwo mushiki wanjye kuza aho mushiki wawe ari ukaba uzi ba nyirasenge mukaba muvugana kuki batakubwira aho papa wawe ari njye na- na- nashyingiwe bibiri na cumi na kane Wo- abagabo ntibashyingirwa ariko abagabo bararongora ye narongoye bibiri na cumi na kane sori Mm, icyo gihe nagiye kubatumira nk'abantu nyine nari ma- nara- narumvise ko papa yari yarahashatse mhm, ndangije uwo nguwo mukuru ndamuganiriza ndamubwira nti se nta makuru ya papa ubwe yarambwiye ati papa wahita ubuheruka amakuru ye bagenda i burundi icyenda gatatu undi waje kumpamagara ejo bundi rero we ntitwari dusanzwe tuziranye urumva agiye natekereje ko ashobora kuba ambwiye amakuru batashakaga kumpa kuko kugeza iyi saha niyo namubaza gute ntashobora kugira amakuru ampa nta yandi makuru ufite kugeza ubu nyuma y'uko uwo uwo wari umpamagaye at- ya- yahise yongera yicecekera ntihagire ikindi ambwira ngewe nakoresheje risaci yanjye harimo musaza wabo abo ngabo ufite umwana uba muri amerika Mhm, twiganye wo kuri generasiyo yanjye ni ukuvuga ngo ni umwana abo abo bamama babereye nyina nyirasenge ndamutekerereza arambwira ati rero nanjye ayo makuru narayumvise ariko bariya ba masenge ntibashobora kuguha amakuru pe n'icyakora igihari ni ukuzashakisha na nareba uko ngumya kubatereta nkareba ko hari icyo bambwira uwo mwana ko Eh.
mwiganye akaba ari mwene Eh.
wabo ku- kandi akaba Eh.
azi amakuru we kuki atayaguha agashaka kukubwira ngo azakubariza bene wabo iyi nawe nta makuru afite azi neza ko hari nyirasenge atabona mbese ubwo na- ba- ba- bamuhaye ayo makuru ko nyirasenge yagiye agiye ubundi yarashatse muri ubwo buryo ariko ntibamuha abana beti bimeze biti nawe rero yabaye nk'u- nk'u- nk'uri kugira ngo yinjire mu miryango y'iwabo abe yabaririza amakuru ya- ya- y'abo bene wabo aribo aribo mushiki wanjye none se donasiyoni Ah, ndakumva, ndashaka ndakumva.
amakuru ya nyuma ufite Mhm.
kuri barakamfitiye wakoranye igakoma wasize akubyaye amakuru yanyuma ufite y'ahantu ashobora kuba aherereye ni ayahe kugira ngo nanjye nyahereho cyangwa dukomeze amakuru ya nyuma mfite Mhm.
ni uko bambwiye ko ari mu- mu- mu gihugu cya noruveje icyo ntazi ni iyi karitsiye ikindi bambwiye ni uko akiri umuganga n'ubundi ni ayo makuru ya nyuma mfite nayo nashakaga urumva yuko ayo ngayo aramfasha cyane birumvikana abantu bari muri norvege bari bumv- bari bwumve ijwi ry'amerika uyu munsi bazi umuntu witwa barakamfitiye claudiyani w'umuganga nk'uko umbwira niba hari icyo apfana na nyakwigendera amerika iyo ndadaye byo birahita byihuta ndarara amenye neza ahantu aherereye nawe ubwe araza kunyihamagarira ambwire eh, aho eh, ukuntu mwahura akakumenya ndahamya nta mugabo uh, ujya wanga kumenya amakuru y'umuhungu we nuko yenda atazi aho uri eh, naho icyo ubundi- icyo ntekereza buriya we ntabwo ari uko adashaka kumenya amakuru yanjye ahubwo abo bene wabo n'umudamu we bashobora kuba baramwimye amakuru yanjye icyo natekereje none rero mbwira muri dufite umunota umwe ni wa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo niba papa wawe akumva muri kano kanya umunota umwe nicyo ushaka kumubwira icyo namubwira aka kanya ni uko yamfasha yewe tukabonana nkabona isura y'umubyeyi wambyaye yaba bimpagije donasiyane uw'amahoro urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro ka buraga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe kuduhamagara
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ni abavandimwe batatu baratandukanye kuva mu rwanda kugeza i burundi no muri kongo inzira zibyaye amahari uramutiwe mariya arashaka abavandimwe be atuye mu karere ka huye umurenge wa rusatira akagari ka kiruhura umudugudu wa nyarugenge twimaze mu ka- mu kiganiro gasaro kugira ngo mumfashe gushakisha abavandimwe banjye nabuze babiri nababuze mu- turi guhunga muri mirongo cyenda na ga- na gatanu umwaka utangiye icyenda na gatanu mwahungaga muva he mujya he twari turi guhunga nyine amasasu tuva hano nyine tugenda tugana muri za kongo umuvandimwe wanjye umwe yitwa munyaneza agusitini Hmm, yari umusirikare wo muri ziriya ngabo zatsinzwe yego yakoreraga mu kigo cy'abasirikare yeka hari ni i kanombe ariko sinzi niba ipeti yari afite ntabwo mbizi mwe ntabwo yari yaratubwiye Hmm, ubwo rero we nyine ngo bari baramurashe ngo arwariye ngo ubutari baraje ngo kumukuramo za ekara zari zaramusigayemo ubwo tugeze mu misozi yo ku gikongoro hari umuntu watubwiye ati nyamara ati wa muhungu wanyu munyaneza ati arahise ati imodoka irabatwaye ati baragiye muri kongo ati bo bahise bagiye ubwo twaragiye ntabwo twigeze tubashikira kuko twahise dukambika mu nkambi y'ikibeho ubwo amakuru ye ntabwo twongeye kuyamenya ni ukuvuga ko wowe wagumye kibeho ntabwo wagiye muri kongo ntabwo nageze muri kongo ariko ikibaho nyuma naje kuhava nyine nza kugenda ndi kumwe n'abavandimwe n'ababyeyi ariko nanone undi muvandimwe nawe witwa uwitonze nawe twaje kuburana
we mwaburaniye he
uwitonze marie claire twavanye ku gikongoro turagenda tujya i burundi twageze i burundi turara kuri ku mashuri yo muri komine mabayi ahantu bitaga mu cy'ibitoki ariko ku mashuri twaharaye ijoro rimwe bukeye mu gitondo ngenda ngiye kuri tuwarete ngarutse nsanga bansize na na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi ubwo jyewe nagumye aho ngaho i burundi bo barakomeza baragenda bajya muri kongo ubwo bageze muri kongo yari kumwe na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi na muramukazi wanjye baragiye bagera aho bita mu kajembo ngo barahaba hashize iminsi barahava nanone ngo bashenye bajya mu- mu rubirizi mu rubirizi mu rubirizi nabo barahavuye ngo bajya mu runingo ubwo bavuye mu runingo ngo bahise bajya muri tanzaniya ubwo ngubwo bageze muri tanzaniya ngo baharaye ijoro rimwe bukeye ngo bari baraye mu kintu ngo cy'igihangari cyubatse ubwo ngo haje abantu mu gitondo ngo bafite inkoni babakubita bababwira ngo impunzi mwese mutahe ngo mujye iwanyu muri uwo muvurungutano rero uwitonze marie claire yahise nawe aburana na musaza wanjye n'uwo murumuna wanjye bo bo bahise burira imodoka uwitonze nawe bahita baburana umusaza wanjye na muramukazi wanjye na murumuna wanjye mutoya wundi bo baraje bahita baza mu rwanda undi baramubura na n'ubu ntabwo nawe tuzi irengero yego nagira ngo nyine mumfashe gutaka abo bavandimwe numvise hari ukuntu mushakira abantu rwose bakabona waba kiriya kiganiro ndagikunda ntabwo kijya kincaho yenda nanjye imana imfashije nazabona umuryango wanjye yego rero nagira ngo mbabwire ko abavandimwe papa wa- papa wacu yitwaga bimenyimana kamiri mama akitwa mukagasana generoza ubwo umusaza wanjye mukuru witwaga rukundo matayo hariho n'umudamu we umusaza wanjye wundi uwo nguwo bari batwariko arahunganya rutayisireza muri viyani nawe ariho murumuna wanjye wa- wakurikiraga uwo nguwo wundi yitwaga ushije impumu iminota ariko twamuhimbaga gipine ariho n'undi mwana w'umuhererezi mutoya nawe witwaga nyirabasa hose stefania twakundaga kumu- kumuhimba kanunuri kubera ko yakundaga konka cyane nawe ariho ubwo abo ngabo babiri nibo tutari kumwe nibo twaburanye Mm. mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye hehe mu rwanda
mu rwanda twari dutuye muri komine yitwaga ruhashya segiteri yitwaga gikirambwa serire ikitwa musasa ubwo noneho twajyaga tujya gusengera no kuri paruwasi ikiruhura ari naho twigaga twari duturanye n'ikigo cya izariribona kera yitwaga izariribona ahantu rwose ahantu bakundaga kuza kogeshereza inka kugira ngo zitarwara uburondwe barahazi bahumvise ba- bahita bahamenya ngo tukajya no kwivuriza irubona hafi rwose hariya niho twivurizaga mutandukana ari munyaneza agusitine ari na uwitonze marie claire bari bafite imyaka ingahe
inyana z'agusitini yari afite imyaka makumyabiri n'ine kuko niyo we nakurikiraga noneho uwitonze marie claire yari afite- yari afite imyaka cumi n'umunani niba bakumva muri kano kanya babahaye amakuru yo mu rwanda ariko hari ikindi kintu kikuri ku mutima nyuma y'imyaka ingana gutya mutabonanye mutandukanye uravuga uti mbafitiye ijambo rimpoza ku mutima ni iki ushaka kubabwira muri kano kanya ikintu ushaka kubabwira nk'abavandimwe nagira ngo mbabwire ko turabakumbuye turabakunda ababyeyi bacu barataje barashaje ariko twebwe turiho turacyari aho twari dutuye niho turi n'ubu ngubu babaye rwose batwumva baza tugafatanya kubaka u rwanda u rwanda ruragendwa nta mahoro nta kibazo akandi kantu nagira ngo mbabwire wenda nabibutsa ko twari duturanye n'umusaza witwaga karekezi matayo bakundaga guhi- guhimba kavanga hari n'undi musaza nawe twari duturanye witwaga zayasi twagirayo yari afite abana bitwaga ba minani na ba kamanzi na ba zani n'umusaza witwaga nibo nshuti faransa wari utuye hakurya aho bitaga mu- twitaga mukato abo bose ni abavandimwe noneho witonze marie claire w'icyo nagira ngo mubwire niba nyumva namubwira ko umukobwa wari waramubyaye muri batisimu witwaga kanyange esperance hari aho nawe aramutegereza aramukundira yita aramwumbaza ubu yarabyaye afite umwana w'umuhungu Eh, umwana eza nawe icyo namubwira namubwira yuko yari afite umusaza w'inshuti ye witwaga witwaga nta nama bakundaga kuganira cyane nawe aramutse anyumva yahita yibuka uwo musaza bakundanaga ariko nawe yarashaje ubu ngubu ntakiriho rwose babaye banyumva baza tugafatanya tukubaka rutayisire ariho rukundo ariho nanjye uramukeye mariya ndiho bakundaga kunyita agahinja twe- twese turahari abaye atwumva rwose babitumenyesha bacishije ku izu rya amerika kuko usara ukaburaga mariya uramukiwe ndagushimiye cyane kuba witabaje ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka abavandimwe bawe munyaneza agusitini na witonze marie claire ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze murakagira inka n'abana
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwitwa mukarubayiza ararangisha basaza be bavukanaga ari impanga bitwa ndahimana eugene na nge ndahimana theogene bahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine berekeza muri kongo bakaba bavuka mu cyahoze ari komini nyabisindu segiteri gahanda serire rugarama kinzanye muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha abasaza banjye babiri bagiye muri mirongo cyenda na kane urambwira ko ari basaza bawe amazina yabo ni ayahe ni bande abo bavandimwe bawe abo bavandimwe banjye bangwaga mu ntege umwe yitwa ndahimana eugene undi akitwa ngendahimana teugene nyine nibo bankurikiraga jyewe none se mirongo icyenda na kane bava mu rwanda bari bafite imyaka ingahe urumva bahavuye ari abasore ari insoresore z'abasaza bari abasore kuko nanjye nayo ifite imyaka icyo gihe nka makumyabiri wowe urumva bari hasi nayo ifite imyaka makumyabiri bari hasi yanjye bari buje nk'imyaka hari nka cumi n'umunani bari barafashe n'irangamuntu bari abasore
none se kuva mirongo icyenda na kane kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya ntabwo uzi aho baherereye yewe ntako nigeze menya nta na gatoya nyine ubwo twabaga gutekereza gushakisha nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya amerika ngo umuntu ashaka uwabuze nk'uko bakagenda bakamubona ntabwo nigeze nongera kumenya agakuru kabo kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho ariko mama akajya avuga ati mana yanjye uwampa n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yaba akiriho none se bari muri kongo waba waramenye aho bari baherereye inkambi barimo akarere bari barimo oke ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri kongo nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita nyamirango ariko abandi bo bakaba barabaga ngo bari mu nkambi ya gisirikare noneho rero bo baza kuvamo nyine ngo baragenda bagenda bajyanye n'impunzi iyo bagiye ntabwo mpazi ariko nyine kwari ugushakisha gusa kuko we yambwiraga ko ngo bajyaga bajya kumusura aho ngaho nyamirango akandi we yaratashye ari mu rwanda yego
niyo wampaga ayo makuru niyo wampaga ayo makuru kuko ngewe ntabwo nari mbizi ko muri kongo uko bari babanyeho ariko we yampaye amakuru ambwira ko bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo aho muri kongo we ntiwigeze uhagera ntabwo nigeze mpagera yewe n'abaye mu rwanda niho narokokeye uyu nyina wabo yitwa nde yitwa mukamuyango venansiye we azi neza ko bajyaga bajya kumusura ko bari aho ngaho umbwira hitwa nyamirango agaruka mu rwanda ariko abasigayo abasize ariko ngo yasize baramutse baragiye baragiye za burazavire simbizi uwo yagarutse mu rwanda asiga ngo baragiye bo bagiye mbere mbere yabo barambutse batakiri muri kongo batakibarizwa muri kongo ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya kongo yaba santara afurika yaba kongo burazavire cyangwa se tumanuke hepfo muri angora cyangwa se muri malawi na zambia wamenya amakuru y'abavandimwe babiri ndahimana eugene na ngendahimana teogene ni kumwe hano mu kiganiro agasaro kaburaga na mushiki wabo mukarubayiza mariya ubashakisha bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini nyabisindu muri gahanda muri serire ya rugarama ndi bari kubambwiye none niba bakumva muri kano kanya mariya mukarubayiza niba bakumva muri kano kanya bandikire yabaruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure mubabwire iki bari ku mutima mubabwire urwo rwanda mubabwire neza ni iki umaranye imyaka yose hafi mirongo itatu utabona abavandimwe bawe ushaka kubabwira aho bari ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga ufite umunota umwe ikintu nababwira mani ishobora byose koko mana yanjye baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga bangwaga mu ntege ikintu mbifuriza ni uko nakongera kumva ijwi ryabo nkazahumuriza mama numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima kuko afite agahinda gakomeye aba mu nzu wenyine akumva ko abo bana baba bakiriho rwose nabo bakamuhumuriza bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umuriho natwe tukaba tubakunda cyane twumva tubifuza cyane nibo dusigaranye abandi bose barapfuye barashize tubabonye twakumva twishimye mani ishobora byose mani jenoside ni ukuri kw'imana sinzi ikintu imana yazakugororera tukagutura uwiteka wenyine akaba ari ukwicaza ijabiro akakwicaza ijabiro ukatwumvisha wenda nkumva ndaha imana nanjye ndaha imana bangwaga mu ntege aribo basaza banjye bari barashyinguye data amaze gupfa nkumva ndishimye ndongera ndababonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu rwanda nkumva ndishimye umutima wanjye nkumva urururutse jenoside ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndabavugishije mani ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye nazagutura uwiteka akagenderera umuryango wawe akagenda akicara iwawe isabiro akaguha amata munsi y'umuhimbe hose ugahorana amata ndayakwifurije nk'umunyenyanza
mariya mu karubahizanda ndakumva ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo kandi ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe mukarukwavu alphonsine mbwe yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana be umusuhurize umunkomereze kandi nawe uhifurije amahoro y'imana urakoze cyane imana iguha umugisha
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Eya, na, na, na. we have been waiting for you agasaro Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu, diaspora bavugana ku ijwi ry'Amerika. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro kaburaga karabonetse mu muryango. Ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana